Irini Radio, Izwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyongabo ni umunsi wa gatatu n'amatora mu Burundi inshuti zacu mwotubwira uko mubona ayo matora co muyiteze ko ni impungenge mwoba mufise aho muherereye umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi wagiriza igipolisi kugeramira no kwirengagiza amabi akorerwa abanywanyi bawe twe nk'ubu kuva kwiyamamaza bitanguye twarabuze abantu babiri abantu barenga mirongo itanu barakomerekejwe n'imbonerakure n'abandi mugambwe uri ku butegetsi wumva ivyo vyose ngatwibaza kubera iki ubushikiranganji butabivuga uwo ni Terence Manirambona abwira umugambwe SNL ni nyuma y'uko ubushikiranganji bujejwe umutekano mu Burundi buvuze ko uwo mugambwe ushaka guteza umutekano muke mu gihe c'amatora mbere ko dushika kuri iyi nkuru n'izindi tubafitiye zijanye n'amatora mu Burundi reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya Aloysi kuri uyu wa gatatu ku igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu abarundi baritabira igikorwa c'amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka hamwe n'ay'abakuru b'imitumba ni mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu ryiyemeje gukingira abamenyeshamakuru cpg yifatanije n'ayandi mashirahamwe aharanira agateka ka muntu ashika kuri mirongo itatu aho basaba leta y'uburundi kutugara urubuga rwa interinete mu gihugu imbere y'aya matora mu gihe azoba ari karaba ndetse n'inyuma yayo mu ikete bandikiye perezida w'uburundi pierre nkurunziza ayo mashirahamwe kandi asaba ko imbuga za interinete z'ibimenyeshamakuru byigenga zugawe zugurugwa gushika ubu imbuga za interinete z'ibinyamakuru bishika kuri bitatu zirugawe mu burundi nk'uko biri muri iryo kete uburundi bwinjiye mu matora kandi hari abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu candikira kuri interinete bagifunzwe hamwe n'amaradiyo mpuzamakungu bbc n'ijwi ry'amerika ryugariwe ku butaka bw'uburundi nk'uko biri mu byo cpg rivuga ko ryatohoje tukivuga ku matora abahinga mu by'amagara y'abantu muri malawi bamenyesha ko batewe impungenge n'imyiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu ishobora gutuma haba ikwirakwira ry'umugera wa korona abategetsi mu byashobora kuzokwiyongera mu gihe gushika ubu ico gihugu kimaze kuronka abantu mirongo irindwi n'umwe banduye na batatu bamaze gutangazwa ko bapfuye
washington ijwi ry'amerika intagondwa z'abayisilamu zarishe abasirikare indwi mu gitero cyabereye mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria ibi bitero byo ku munsi wa mbere muri nigeria bibaye hasigaye iminsi mike ngo amafungo yo mu kwezi kweranda y'abayisilamu ya ramadani arangire ahandi havugwa ibitero ni muri nigeri aho umushikiranganje wo kwivuna abansi ashikiriza ko abasirikare cumi na babiri bishwe mu gitero ca boko haramu ku ikambi ya gisirikare yo mu gisagara ca difa ico gitero cabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ku kambi ya brabrine cakomerekeje abandi basirikare cumi nk'uko ubwo bushikiranganji bubandanya bubishikiriza
washington ijwi ry'amerika perezida wa mali ibrahim bubakar keita yaragiriye ikigongwe abanyorora amajana ane atumbereye kugabanya ikwirakwira ry'umugera wa korona nk'uko ibiro vyiwe vyabitangaje kuri wa kabiri umushikiranganji w'ubutungane malik kuribali amenyesha ko abo bababariwe bari ku rutonde rw'aborikuwe mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu ntumbero yo kugabanya ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero mali gushika ubu imaze kuronka abanduye umugera wa korona igihumbi n'amajana atanu na mirongo itanu na batatu umaze guhitana
urakoze yarobisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twibutse ko amakuru yo mu karere tubafitiye muri aka kanya ashimikira ku matora mu burundi mu gihe amakuru akurikira uyu munsi aza kuba yerekeye by'umwihariko ayo matora mu burundi kuri uyu munsi wa gatatu abarundi bafise imyaka cumi n'umunani n'irenga bari mu gihugu imbere bazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu abashingamateka n'abajenama b'amakomine abahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu bakaba ari ndwi inkuru dushikirizwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda igenekerezo rya mirongo ibiri rusama ni itariki yaririndiriwe n'abantu isinzi kuko iri mu mateka ya politiki y'uburundi akomeye cyane kuri iyo tariki niho abarundi barenga gato imiliyoni zitanu bazozindukira mu mabiro y'amatora kugira bihitiremwo umukuru w'igihugu azobarongora mu myaka indwi iri imbere abarekuriwe gutora mu burundi n'uwo wese akwije imyaka cumi n'umunani n'iyirenga akaba adakurikiranwa n'ubutungane muri ayo matora hazohiganwa abakandida ndwi harimwo abigenga babiri aribo dieudone nahimana na francis rohero bukaba bubaye ubwa mbere bishika amatora y'uburundi muri abo bakandida bandi twavuga nka domisiyano ndayizeye aserukira urunani kira burundi akaba yarigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u burundi kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu aho yasubiriwe na petero nkuru nziza yari aje ava mu mugambwe sendede fdd nawe wakomotse mu muhari wa rwana fdd force de defense de la demokarasi umuhari wishinze guharanira intwaro rusange mu matora y'uno munsi umugambwe uri ku butegetsi ukaba uza guhagararirwa na evariste ndayishimiye uwo mukandida wa sendedefdd akaba ari mu bahabwa amahirwe yo gutsinda icyo benshi bafatira ko ni uko mu miyamamazo aho yagiye araca hose hagaragaye abantu isinzi ikindi nacyo abatari bake bafatira ko ni uko gutsinda umugambwe umaze imyaka cumi n'itanu urongoye igihugu kiba ari igikorwa kitoroshe umukandida wundi ahabwa amahirwe kandi abakurikiranira hafi politiki y'uburundi babona ko ashobora guhangana na evariste ndayishimiye ni hagatogo wa sawa senere nawe nyene imyiyamamazo yiwe yaranzwe aho yaciye hose n'abantu isinzi abahinga muri politike mu nyandiko zabo no mu biganiro bagiye baraha abamenyeshamakuru bamenyesha ko rwasa ashobora kuronka amajwi atari n'ay'abanywanyi biwe ahubwo y'abantu bifuza gusa ko intwaro ya sendedefdd ihinduka na rijya mu burundi kenshi bikundira bishasha hagati ya rwasana ndayishimiye niho hashobora kuba ihiganwa nyezina iyindi migambwe nka frodebu na iprona yagiye irasambuka bivanye n'ibihe vya politiki uburundi bwagiye buracamwo naho igifise abanywanyi ahatari hake mu gihugu guhangana na cnlb na cndfdd ni ikibazo kigoye cyane muri ayo matora yo kuwa gatatu abihweza ibintu n'ibindi bakaba bafise ubwoba ko ashobora kubamwa imishamirano mu gihe abajejwe umutekano batorikanura bafatiye ku vyagiye biraba mu gihe cyo kwiyamamaza abasene n'abasendedefdd ahatari hake bagiye baratana mu mitwe kubera ayo matora umukuru w'igihugu petero nkuru nziza akaba yasohoye itegeko ry'uko uno munsi wa gatatu ari akaruhuko ku bakozi bose kandi ko bazowuhembegwa desire hatungimana kigali ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc dusubire tubibutse ko amakuru tuzoba tubafitiye uno munsi by'umwihariko azoba yerekeye amatora mu burundi tubafitiye n'ikiganiro muri sanga uno munsi hagati y'isaha cumi n'isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo turi muri studio y'ijwi rya amerika ubwa mbere tuzoba tubikoze mu kiringo c'amezi arenga abiri kubera ikiza c'umugera wa korona ivyo rero twabikoze mu ntumbero yo guha akaryo abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika aho bari hose ku isi kugira bashikirize ivyifuzo n'ivyiyumviro vyabo ku migambi umutegetsi azoba yatowe n'abanyagihugu yoshira imbere turabararitse rero muze kubaza ibibazo muri benshi tukiri mu burundi ubushikiranganji bujejwe umutekano bwagiriza imigambwe senel na iprona kuba ishaka guteza umutekano muke ku munsi w'amatora umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza dufite ibindi kuri iyi nkuru mu itangazo igipolisi cyasohoye kuri uyu wa mbere umushikiranganji w'umutekano arenga yome bunyoni yemeje ko muri rusange imyiyamamazo yagenze neza mu ndwi zibiri zishize ariko anadondagura abishwe abakomeretse n'abafunzwe hakaba rero harapfuye abanywanyi babiri mu mugambwe cndfdd mirongo ine n'icyenda nabo barakomereka haranapfa umunywanyi umwe mu mugambwe cnr cumi na batatu nabo barakomereka abajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya gukinga no gutabara barahagaritse izo nkozi z'ikibi zishika ku ijana na mirongo inani na zitandatu mu bagirizwa ubwo bubisha ubwo bubisha mugabo ishyirahamwe ry'igiteka rikorera mu buhungiro risanga bwagirizwa atari bo anshaka niko yagize yabibwira ijwi rya amerika amaze kumva ijambo rya generale bunyoni kuri radiyo na televiziyo by'igihugu igitera amakenga mu vyegeranyo ry'igiteka rifise biratwereka ko abantu ijana na mirongo ine na batandatu bahagaritswe ijana na mirongo ine na batatu ari ab'umugambwe senere n'umwe w'umuporona na babiri batazwi umugambwe barimo ugaca ubona ko vyose mirongo icyenda n'icyenda ku ijana bavyegetse kuri uwo mugambwe seneri twari twiteze bamwe bamwe umuntu yiyumvira ati akaguma gashobora kuvyuka inyuma y'uko bavuze uwatsinze akagira ati nakayibwe canke mugabo ubu kubera iyo mvugo umushanganje yakoresheje birashoboka ko uwo munsi nyene ariho hazotangura akaguma kandi gatanguye vyumvikana ko bizogora guhagarika kuko abantu bose bazoba uwo munsi bagiye gutora abazoja gutora igipolisi kirabakebura ubushikiranganji bw'umutekano buragabishije uwo wese arota ahungabanya umutekano muri rusange na cane cane igikorwa c'amatora ahambaye ku gihugu c'uburundi n'abarundi inyamiramabi n'abo bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano uramenyesheje kandi ko uwuzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi canke ubudumbidumbi burekuwe hafi y'ahariko harabera igikorwa c'amatora hisunzwe ingingo ya mirongo itanu na kane y'itegeko rigenga amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nayo ikabivuga neza yuko kizira kikaziririzwa kwinjira canke kuja hafi y'ahariko harabera amatora uwutora wese yaba yitwaje ikigwanisho canke bagiye mu mirwi ababibwirwa ahanini bwana bunyoni ntabahaga amatama ubushikiranganji burakebuye abenegihugu na cane cane abanywanyi b'imigambwe CNL na UPRONA kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bayo ngo bazosidukane n'iyonka baze gucungera igikorwa c'iharurwa ry'amajwi turazirikana rero ko atawuzorwa muri uwo mutego uwo mutego umukandida wa iprona asanzwe ari n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yemeza ko ata n'umwe yawukwegeyemwo gaston sindimwo yavyiganirijwe rya amerika mu kiganiro cihariye nashaka kumenyesha igipolisi uburundi n'amakungu yuko umugambwe w'abadasigana iprona ata na rimwe uzohamagarira abanyagihugu cyane cyane abadasigana kugumuka kubera nta mpamvu n'imwe yoza ituma abadasigana bagumuka nibaza yuko aya mahoro twazanye abantu nibakubitira agatima mpembere iyo tuvuye n'aho dushitse ko tutokwemera ko abarundi basubira mu njyana umugambo wa badasigana iprona ntuzogumuka ntuzogumura kandi uwo wese azogumuka ntazokwita umudasigana uwo wese azotera akajagari ntazokwiyitira umugabo mudasigana iprona ariko bwana sindimo amakenga yo n'ubu ntayashira ku bijanye n'itunganywa ry'itora ryo kuri uyu wa gatatu amakemwa najanye n'amategeko kandi twebwe ntikizira uko naho tuzatwemeye uko vyagenze ntikizobuza yuko tuvuga uko twabibonye twabibonye twabibonye twabibonye twebwe uno munsi umugwi sena warihereranye uratanga uburenganzira bwo gushiraho bamwe mu mabiro de vote atamwumvikano baye mu masesi nta nama inama yabaye bakorotse babona lisite ije gutyo nyene babifata uko nyene ku nguvu ivyo ni vya mbere vyarabaye turabiretse ibindi turabona amategeko umukomiseri wo muri seni akabwira abantu yuko amverope zahora zibikwa mu ibanga bita sekirize zitazoba zikibaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zija muri cour constitutionnelle zikabanza guca ahandi ivyo vyose biretera amakimwa y'ubusa amakarata yatanzwe twasavye yuko seni itubwire urutonde rw'abayaronse kugira tumenye abayaronse tumenye abazotora n'amakarata atatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye ikatwereka n'aho yayabitse ata muntu aje kuyatora kuko uno munsi turabona amakarita umwe afite amakarita atatu ane atanu azotora gatanu gatandatu indwi umunani icyenda cumi abenegihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarata y'amatora kubera bemeye bimwe vya prokirasi amatora yo kuri uyu wa gatatu nubwo amashirahamwe mpuzamakungu atari make n'ay'abarundi yakomeje kwerekana impungenge ko ashobora kuvyara imvururu abakandida nabo bakomeje ku rundi ruhande guhamagarira abayoboke babo kwigumya hamwe no kwirinda agasotoro perezida nkurunziza nawe agiye kuba umukuru w'igihugu wa mbere ashobora kubisikanya n'umusubiriye hatabanje guhirika ubutegetsi canke ngo haha amasezerano n'ubacemerera abarundi hamwe n'amakungu abizeza ko azoba meza kurusha yigeze kuba yose mu gihugu c'uburundi eroge urikaneza ijwi rya amerika turagushimiye eroge umugambwe senel igipolisi cagiriza gushaka guteza umutekano muke mu gihe c'amatora barahakana ivyo vyagirizwa avugana n'itangazamakuru mu burundi terance manirambona avugira uwo mugambwe asaba igipolisi gutunganiriza bose iyo tangazo ni imvugo twumvise umushyiranganje w'umutekano ryararutangaje kwerekana uko ibintu byagenze no ku mpande zose bakavuga ati habaye ibi n'ibi n'ibi n'ibi ariko mu matangazo no mu no mu byo bamaze gushikiriza bitandukanye iminsi yose bamaye kwerekana ko umugambwe cnl ari wo uri mu makosa bakatwagiriza ibi na biriya bimwe bimwe mbere atari ibyemezo bihari ahandi ugasanga bariko bagwa mu mutego y'abariko tureganwa mu vya politiki na cane cane bamuga muri ku butegetsi kuko usanga benshi muri bo abajejwe intwaro abandi bakora ubuzi bukomakomeye bakababwira n'ibitabaye nk'ubu kumva yuko hari abantu bapfuye hari ibintu vyononeka amabarara zibiwe natwe twaragiriwe ibintu biteye ubwoba gusumba no ngaho urumva tugura gutabara yuko koko ah, ubwo bushiranganji bari kubahagarara hagati na hagati ibiriko biraba no bankakororero twe nk'ubu kuva kwiyamamaza bitanguye twarabuze abantu babiri abantu barenga mirongo itanu barakomerekejwe n'imbonerakure n'andi mugambi ku butegetsi abantu barenga amajana atatu banywanyi bacu harimo bari ku ntonde z'abitoza amashini y'amateka muhanuzi ba komine barahagaritswe bongera barafungwa bidahuye n'amategeko none munsi imanza zabo hamwe ntizicibwa abandi ugasanga bagum- bavundiye mu gasho tukumva mbere bani- banigamba ngo bazovayo amatora aheze umva ivyo vyose katwibaza kubera iki ubushikiranganje butabivu- butabivuga abantu bavundiye mu- ba- bavundiye mu bitaro bakubiswe baborejwe igufa bigakora n'imbonerakure bigenda gute aho bamwe bamwe imbonerakure bafatanywe ibigwanisho bi- bimwe n'ibihiri abandi vy'ibipanga nta namwe ki- rya bivugwa urumva rero muri ico gihe kumengo biba vyabagoye bagahengama je mbere nkibaza nyango baba bagoye mu mutego y'aba bantu turiko turahiganwa ahubwo nyabona abagize umutekano nibubahirize abahiganwa bose amategeko agenga amatora yubahirizwe kuri bose hanyuma n'uburenganzira umunyagihugu afise bwo kuraba ibyavuye mu matora aheze aburonswe atangorana kuko bamwe batora mu bantu baje- bagiye gutorera ahantu baza gufasha guharura bato- baba- bat- batorwa mu bahatoreye none mu gihe bose boca ba- baba batashe bazobatora bakuye hehe ikindi naco hageze guharura umuntu wese yashaka kuza kuraba ko ariko baraharura abo babiri ariko niba baharura akabona ko atangorana n'ikiraba ahubwo hagumsa abajijwe umutekano yuko bodufasha kugira ngo umuntu wese yoza afise agatima ko guhunga abayikora mu matora koko aze ahanwe yisura amategeko kandi uwo ari we wese ntihabe gukundwa akazu canke uriya hanye mugabo amategeko yubahirize kuri twese aho bizodufasha umugambwe seneri twarutera akamo abarundi eka mbere n'inyankamugayo yuko amatora twese ari ayacu kandi yuko twokwigenza neza kandi twaragerageje twarasomerejwe kenshi turihangana n'ubu tubasaba yuko bobana bigenza neza muri ivyo vyose kugira ngo amatora aho yokwamye avamwo ibintu vy'injyane nko tumaze kubona mu burundi maze aya matora azadufashe gusubira kwegerana kunga imitima no gusubira kandi guha agateka umunyagihugu ko kwishiriraho indongozi atari uwo bamwome- bamwometseko Aha tukibandanya kuvuga ku makuru ajanye n'amatora mu Burundi zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania zisaba umugwi ujejwe guhagarikira amatora mu Burundi kutazohengama kugira ntihazobe ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mugenzi wacu James Joven yanyarukiye mu ikambi ya Nduta avugana na zimwe mu mpunzi zahungiye muri iyo kambi nkaje nk'impunzi kweri niteze kwakira neza ibivuye mu matora mu gihe ata abantu bohengama na cyane cyane abarongoye seni na cyane cyane abarongoye intwaro cyangwa ubutegetsi ntibagire ibyo bahengamirako ntibahengamire ku butegetsi cyangwa ntibahengamira ahandi kugira ngo ibintu byose biva mu matora bibe vyiza abantu bose babishime hanyuma tubiteguriye kuvyakira neza icyo twoshima kwanza ni uko amatora icyo twasaba yogenda neza kubera abo bantu baba bari mu gihugu twari urazi ko turi mu mu makambi abari mu gihugu icyiza bohagarara neza bakaraba ukungene nko hariya bomaza bakaraba umuntu afise integuro nziza imbere y'abanyagihugu iraza dutware neza nk'uko ari atwara abantu Eh, ni ukuvuga jewe ibiza bivuye muri ayo matora nifuza ko amatora yogenda neza kugira ngo eh, nka twebwe nk'impunzi tugire gute du- turabe ko twotaha mugabo amakenga dufise ni uko twumva hari imiharano myinshi cyane iri muri ico gihugu c'u Burundi rero ntituzi ingene bizogenda ariko twasaba bijejwe ko bohagarara amagabo kugira ngo bashobore kudufasha kugira ngo bize bigende neza batore umuntu afise imigambi yumvikana bo barazunguruki mu gihugu barazungurutse barumviriza imigambi y'abantu bose bazokwitoza mugabo bakwiye gutora imigambi ifise akamaro izomarira abanyagihugu ibintu vyiza izozanira iterambere n'amahoro n'umutekano E, imigambi izofasha abanyagihugu bose b'abarundi kugira ngo babeho neza atawangya wangura atari uwo baheze inyuma canke ngo bavuge ngo we ntituvuga rumwe ngo turakwishe canke ngo turakugiriye nabi bakwiye gutora imigambi irashe bahindura ibintu kugira ngo kijya gihugu abantu twese tukiyumvemwo na twebwe impunzi twiyumvemwo gutaha amahoro yarasesekaye muri kijya gihugu ntibatore abantu kugira ngo abantu bazokwame barahunga cyangwa abantu bazokwamire mu bukene mu nzara abarundi bakwiye gutora bitonze bagatora n'umutekano bagatora umuntu azobashyitsa ku iterambere n'amahoro meza hanyuma tukaca twifuza ko ata n'umwe yo- yofatwa nabi ngo ni uko kumbure ngo yari eh, uwo muntu ngo atavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi tugasaba ko botwara neza kumbure ibizova mu matora kwetuzo vya kyaneza ariko turafise impungenge kuko ugiye kumviriza amakuru avugwa hirya no hino nuko ayo matora ari amatora atandukanye n'amatora yose yagiye araba mu gihugu cy'u Burundi kuko ugiye kuraba n'amatora azobabaye atabahagarikizi mvamakungu azoba bahari ku ibyo gihe nka twebwe nk'impunzi rero biratugora ugiye twizere ko ibizova mu matora bizoba ari nyakuri ni ukuvuga impungenge mfise ndafise impungenge kuko hariho bimwe byarigeze kuba bigaragara ugasanga amatora aribwa rero icyo twagomba gusaba ni nka seni seni ihagarare nk'umushinga ntahe ihagarare nk'umugabo kuko umaze gushyirwa imbere n'abanyagihugu ni ukuvuga hajya seni si y'umugambwe kanaka seni ni igihugu cyose seni irakwiye guhagarara ushinga ntahe kugira ngo itangaze ibizoba bivuye mu matora by'ukuri ntihengamire kuri uyu cyangwa nk'uriya ni ukuri izo mpungenge nizo mfise ariko mu gihe seni yoba ikoze ibyo eh, ikabikora mu bugwaneza jewe ndumva umengo nk'impunzi byo tunezera cyane ni ukuvuga abanyagihugu icyo nobahanura ni ukuvuga ba- abayamamaje barabazi abiteze ko babotorwa barabazi eh, bari bakwiye kutoraba neza kugira ngo baze batore eh, umutegetsi eh, wicunza n'ijambo ashobora gutwara eh, igihugu neza na cyane cyane eh, kugira ngo bigende neza kandi kuko imigambi bose barayigishije barayumvise Eh, turabye nk'uwarasanzwe arongoye igihugu muri ibi bihe birenganye mu myaka iheze ni ukuvuga eh, ntacyo tubona tumariye nka twebwe nk'impunzi Ne- ni nacyo gituma twagomba ko bo- hoba yihinduka hanyuma bagatora umugabo wicunze n'ijambo batarabyigikenya muri uyu mwanya mugira mutega amatwi ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa gatanu igihumbi magana cyenda na kabiri hari kuwa kabiri uwo munsi leta zunze ubumwe za amerika yahaye cuba ubwigenge bwayo thomas estrada palma aba perezida wa cuba wa mbere nibyo tuganiraho muri make mu mateka ya cuba cuba nicyo kirwa kinini kurusha ibindi mu nyanja yitwa iya karayiba ku mugabane wa amerika yo hagati iri muri kilometero hafi magana abiri uvuye ku mupaka w'amajyepfo wa leta zunze ubumwe za amerika cuba yabaye koloni ya esipanye ku mugaragaro mu gihumbi magana atanu na cumi na rimwe ubwami bwa esipanye buhashyize guverineri wabwo wa mbere na mbere icyo gihe igice kinini tuzi nka leta zunze ubumwe za amerika muri iki gihe ho hari koloni z'abongereza mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani abakoroni b'abesipanyol bari baratuye muri cuba ibisekuru n'ibisekuruza bakoze revolution batangira urugamba rw'ubwigenge bise intambara y'imyaka icumi barwana n'ubwami bwa esipanye biyambaje leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo ibatabare koko rero ntibari bafite ingufu zihagije za gisirikari mbese zo kwigereranya nk'izi ngoma ya esipanye leta zunze ubumwe za amerika yo yari yarambuye ubwigenge bwayo abongereza mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu yabanje kubyanga abaturage bayo bo siko babibonaga bokeje igitutu gikomeye guverinoma yabo bayisaba gutera inkunga irimo iya gisirikari na diplomasi inyeshyamba z'abarevolutionneri bo muri cuba ubwabo bashyizeho uburyo bwinshi butandukanye bwo gufasha aba barevolutionneri birimo gukusanya amafaranga intwaro amasasu imiti n'ibindi bikoresho bya gisirikari bakabiboherereza itangazamakuru ryo muri leta zunze ubumwe za amerika ryabahaye urubuga runini ndetse bamwe mu banyamerika bagiye kubarwanirira nk'inyeshyamba kandi nta mugayo abaherwe b'abanyamerika benshi bari bafitanye ubucuruzi bukomeye na cuba guverinoma ya perezida ulysses grant wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe yafunze amaso kuri ibyo byose byari binyuranyije n'amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika intambara y'imyaka icumi yarangijwe n'amasezerano y'ahitwa san john mu ntara ya kamage muri cuba ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi n'umunani hagati y'impande zombi cuba rero na esipanye ariko nta gihendutse ingabo z'abarevolutionnere nako inyeshyamba z'abarevolutionnere ba cuba zemeye ko zitsinzwe bityo cuba ikomeza kuba koloni ya esipanye inyeshyamba z'abarevolutionneri bahawe imbabazi zisesuye nabo biyemeza kureka intambara burundu esipanye igumana koloni yayo ya cuba n'ubwo bwose yemeye kuvugurura ibintu bimwe na bimwe mu buzima busanzwe bwa cuba birimo kwemera amashyaka menshi ariko atarwanya ingoma ya esipanye kwemera ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubw'amashyirahamwe mu gihe nabyo bitarwanya ubwami bwa esipanye gusa muri izo mpinduka zose ubucakara bw'abirabura bwo bwagumyeho kereka ku bacakara barwaniriye mu ngabo z'abarevolutionnere hagati aho guhera mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu na gatatu leta zunze ubumwe za amerika yari yaragerageje inshuro nyinshi kugura cuba iyigura rero na esipanye ingero ebyiri gusa mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu na kane amerika yabwiye esipanye ko yayigurira cuba ku madolari miliyoni esipanye yarabyanze ku nshuro ya kane guverinoma ya amerika yagerageje icyo gihe rero yategekwaga na perezida william mckinley yongeye gusaba esipanye kuyigurira cuba noneho ku madolari miliyoni magana atatu ubwo hari mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda na karindwi nabwo esipanye yarabyanze ijwi rya amerika agahenge kakurikiye intambara y'imyaka icumi muri cuba kuva rero mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi n'umunani kamaze imyaka cumi n'irindwi intambara yarongeye irubura mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda na gatanu hagati y'abarevolutionneri bo muri cuba n'ubwami bwa esipanye aba barevolutionneri nanone bitabaje leta zunze ubumwe za amerika ntiyahise ibyemera ariko noneho yohereje ubwato bw'intambara bwitwa uss maine mu cyambu cya havana umurwa mukuru wa cuba kurengera abanyamerika n'inyungu zabo mu kwa kabiri igihumbi magana umunani na mirongo cyenda n'umunani ubu bwato uss maine bwaraturitse abasirikare bane babwo barapfa nabwo burarohama ibitangazamakuru bitandukanye byo muri leta zunze ubumwe za amerika byahise byitera hejuru byemeza ko bwaturikijwe n'ingabo z'ubwami bwa esipanye nyamara ankete za gisirikari za amerika zo zerekanye ko yari impanuka ibyo ari byo byose kwanga kugurisha cuba n'ikibazo cy'ubwato uss maine mu cyambu cya havana byatumye leta zunze ubumwe za amerika yinjira mu ntambara ijya gushyigikira abarevolutionneri ba cuba guhera mu kwezi kwa kane igihumbi magana umunani na mirongo cyenda n'umunani amerika ariko ntiyahateye honyine gusa ni ukuvuga rero ntiyarwanye na esipanye muri cuba honyine gusa ahubwo yahise itangira kurwana na esipanye no mu zindi koroni zayo philippine puerto rico na guam intambara yamaze amezi ane irangizwa n'amasezerano y'ipari mu bufaransa mu kwa munani igihumbi magana umunani na mirongo icyenda n'umunani aya masezerano yemeza kandi ashimangira ubwigenge bwa cuba no gushyira mu maboko ya leta zunze ubumwe za amerika ziriya koroni zindi za esipanye philippine guam puerto rico ku ngurane y'amadolari miliyoni makumyabiri yonyine gusa y'icyo gihe igihumbi magana umunani na mirongo icyenda n'umunani ku birebana na cuba imaze kubona ubwigenge bwayo kubera ariya masezerano y'i paris leta zunze ubumwe za amerika yahise ishyiraho guverinoma yayo ya gisirikare ihavana iyi guverinoma yabanje kugumishaho guverineri wari umaze imyaka ku butegetsi adolfo castellanos kugera mu mwaka wakurikiyeho igihumbi magana umunani mirongo cyenda n'icyenda nyuma ya castellanos cuba yategetswe na ba major generali babiri b'abanyamerika john brock na leonard wood kugera leta zunze ubumwe za amerika rero ihaye ubwigenge busesuye cuba ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa gatanu igihumbi magana cyenda na kabiri thomas estrada palma yasimbuye major general leonard wood aba perezida wa mbere wa cuba yigenga umubano wakurikiyeho hagati y'ibihugu byombi cuba na leta zunze ubumwe za amerika nawe ubwawo n'andi mateka maremare nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi uwagira ikibazo cyangwa se igitekerezo yifuza kudusangiza twese yakitugezaho aderese ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigera ku iyaha kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mugire umugoroba mwiza